ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye bwakeye neza mu rwanda murumvira ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muri aka kanya muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo muhabura naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo kwamagana intambara ibera muri kivu ya ruguru Nous avons marché aujourd'hui pour exhorter votre magnanimité à soutenir les jeunes d'Uvira.
twakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba gushyigikira urubyiruko rwo muri Uvira Fizi na Mwenga uyu ni umwe mu baturage ba uvira bari mu myigaragambyo ejo kuwa gatatu aya makuru aribanda cyane cyane kuri iyi ntambara y'igoma ariko turagaruka no ku ntambara yo muri darfur no kwirukana abimukira badafite ibyangombwa muri leta zunze ubumwe za amerika izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ikaze muri kumwe na thomas kamiringi amakuru arambuye tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo ma makumyabiri na gatatu iragenzura umujyi wose wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru mu bo iyi ntambara ihangayikishije harimo na leta zunze ubumwe za amerika eugene mukankusi aratubwira ibyo ari byo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika marco rubio yavuganye na perezida w'u rwanda paul kagame kuri uyu wa kabiri amubwira ko washington itewe impungenge n'uko intambara yafashe indi ntera muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane ku kuba umutwe wa ma makumyabiri na gatatu warigaruriye umujyi wa goma mu itangazo ryasohowe na minisiteri ayobora minisitiri marco rubio yasabye ko habaho ihagarikwa ry'imirwano impande zose zikubahiriza ubusugire bw'ibihugu kuri uyu wa kabiri leta zunze ubumwe za amerika yasabye inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gutekereza ku ngamba zafatwa zo kubuza ingabo z'u rwanda n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu gukomeza intambara mu burasirazuba bwa kongo leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'abibumbye kongo n'indi miryango mpuzamahanga yavuze kenshi ko intambara y'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu iterwa inkunga n'u rwanda nyamara u rwanda rurabihakana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibihugu bya nigeri mali na burkina faso byaraye bisohotse burundu ku mugaragaro mu muryango cdao w'afurika y'uburengerazuba fidele niyongabo araduheye inkuru ishyirahamwe sedao ryaremeje ko ryaronse urwandiko rw'ico cemezo co kuva muri iryo shirahamwe inyuma y'ikiringo kirenga umwaka hari icuka kibi mu bijanye n'imigenderanire hagati y'iryo shirahamwe n'ivyo bihugu abitegeza ibintu n'ibindi bavuga ko ari ihinduka rikomeye cyane mu bijanye n'imigenderanire mu karere ko muri afurika mu burengero nyamara ishirahamwe sedao ryasavye ibihugu cumi na bibiri birisigayemwo kubandanya kwemera ibipapuro vy'inzira vy'abanyagihugu baturuka mu bihugu bivuye muri iryo shirahamwe iryo shirahamwe rizobandanya kandi kugirana imigenderanire mu by'ubudandaji n'ivyo bihugu gushika hari iyindi ngingo ifashwe umuyobozi w'ishirahamwe cdao omar turai yabwiye abamenyeshamakuru ku cicaro caryo ku mugwa mukuru wa politiki wa nigeria abuja ko ingingo yaryo ku bijanye n'ibihugu vya niger mali na burkina faso yerekana umutima wo gufatana mu nda kw'abanyagihugu bo mu karere ko muri afurika mu burengero yatangaje ko imiryango izoguma yuguruye igihe cose ivyo bihugu bizoba vyifuza kugaruka mw'ishirahamwe cdao imigenderanire hagati ya niger mali na burkina faso n'ishyirahamwe cdao yatosekaye inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi perezida wa niger mohamed bazoum mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu vyatumye ishyirahamwe cdao risaba ko asubizwa ku butegetsi kandi ryari ryagabishije ko rishobora kurungika abasirikare baryo kumusubizako mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikira no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu kuri yutube na fesibuke ni kuri radiyo yacu voa amakuru yo mu biyaga bigari twayahariye repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa ma makumyabiri na gatatu niwo ubu ugenzura icyitwa umujyi wose wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru umunyamakuru jimmy shukurani bakomera ejo kuwa gatatu yabashije kubona imiterere y'uwo mujyi ni ishusho yaduhaye mu kiganiro yagiranye na venuste nshimiyimana ejo ku mugoroba nagira ngo nkumaze jimmy shukurani bakomera niba washoboye kugendagenda wabonye umujyi usute mbese wasanze hifashe hate nibyo ikigaragarira amaso ni uko mu duce tutari kuberamo imvururu ubona umujyi uratuje abaturage nubwo batarasubira mu bikorwa byabo bya buri munsi ariko ibice nabashije kugeramo kuko uyu munsi nibwo nabashije kubona uko nanjye ngera mu bice bitandukanye wabonaga ibice by'umujyi wa Goma bituje cyane nko muri komine ya Goma uyu munsi nageze cyane muri quartier ya Volcan iri mu mujyi rwagati na nasanze abantu bari benshi mu muhanda bashungera bamwe bareba uko ibikorwa birimo kugenda cyane ko ari n'ahantu hateganye neza neza n'ahitwa mogoma hari ibiro bya radiyo y'igihugu ishyami rya hano mu ntara y'ikivu ya ruguru ese muri rusange ubona ko abaturage batuje kandi bategereje ibyo ubuyobozi bushya buri buze kubabwira kuko kugeza ubu ibice bimwe na bimwe by'umujyi wa goma n'ibyo emu makumyabiri na gatatu yabashije kwerekana yabashije kugaragaramo iganira n'abaturage nko mu gace ka kitu ahitwa kituku ariko ubona ko abaturage bategerezanya amatsiko iby'ubuyobozi bushya buza kubabwira benusita hashize iminsi ibiri abatabariza abari mu kaga bavuga yuko aho mu mujyi wa goma haboneka imirambo myinshi ku ibitaro byuzuye ko abantu badashobora kuvurwa uko bikwiye mbese icyo kibazo cyaba kigenda kiboneka umuti kugeza ubu ngubu biragoye cyane kuvuga ko iki kibazo kiri kubonerwa umuti cyane ko nka kituku aho nari maze kukubwira ni muri komini ya goma haracyagaragara imirambo myinshi ndetse n'ahandi nabashije kugera ni ku biro bya pame gishinzwe ibiribwa ku isi aho abaturage basahuye ububiko bw'icyo kigo aho naho nahageze hari imirambo myinshi cyane kuko habaye abantu benshi uruvunganzoka rw'abantu bari gusahura ububiko bwa pame ubona ko ikibazo cyo kugerageza kwita ku nkomere ndetse n'imirambo igikomeje kugaragara mu mujyi ho cyo kitarabonerwa umuti cyane gusa ni ibintu wenda mu minsi iri imbere bishobora kubonerwa umuti mbese abatuye mu mujyi wa guma muri ayo makaritsiye yatangiye kugarukamo umutekano urabona nk'ushatse kugira ikintu agura ashobora kubona iduka rifunguye akiguramo ushatse amazi akayabona ushatse amata y'umwana akayabona za butike ndetse n'amaduka amwe n'amwe muri karitsiye yo yamaze gufungura gusa nabo ni ugufungura bafite ubwoba bwinshi cyane ariko ibikenerwa by'ibanze bishobora kuboneka mu buryo bwihuse kuko hari n'amasoko matoya yo muri karitsiye yo arakora cyane nubwo bigera mu masaha ya saa kumi n'ibiri n'igice z'umugoroba agafunga ariko ibikenerwa mu buzima busanzwe bw'abaturage byo biraboneka cyane abaturiye muri karitsiye butike ndetse n'amaduka bitarimo gufungura ni ibiri ku muhanda mugari jimmy shukani bakomera umunyamakuru ijwi ry'amerika igoma ndagushimye cyane ijwi ry'amerika tukivuga uko ibintu byifashe igoma ishami rya loni rishinzwe ubutabazi riratangaza ko kugoboka abaturage bo mu mujyi wa goma no mu nkengero zawo bisa n'ibidashoboka muri iki gihe eleonore asomani umuyobozi ushinzwe inozamubano mu muryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura croix rouge yaganiriye na edi isango umunyamakuru w'ijwi ry'amerika serivisi y'igifaransa na ringara eleonore asomani aratangira asubiza uko abibona bisubiwemo mu ijwi rya tiyerive ndayishimiye
uko ibintu byifashe muri goma ubu biteye impungenge cyane dufashe ibitaro bya cbca ndosho muri goma aho tumaze kwakira inkomere zirenga amajana indwi kuva uyu mwaka watangira ni ukuvuga mu byumweru bitatu gusa nk'urugero ejo hashize honyine twakiriye inkomere ijana na mirongo ine kandi ubushobozi bw'ibitaro ubusanzwe ibitanda ni ijana na mirongo ine na bitandatu gusa uriyumvisha uburyo abantu badafise ubwinyagamburiro birasaba ko tuvurira abantu mu birongozi bitewe n'uko ntaho dufise ho kubashyira byasabye ko resitora nkuru y'ibitaro tuyihinduramo ahantu ho gucumbikira abarwayi binasaba ko dushinga amahema abiri ngo tubashe kongera ubushobozi bw'ibitaro
hari imirwano ikaze kugeza na n'uyu munsi ni gute murimo kubasha gukora akazi biraboneka ko ku mihanda hakiri imirambo myinshi biraborohera gukora akazi kanyu
amatsinda yacu yashoboye gukomeza akazi cyane cyane abakorera mu bitaro bitewe n'uko baba bari mu bitaro bakira inkomere zose zakomerekeye mu ntambara abandi barahagarutse agahenge mu masaha atatu ashize nabo uyu munsi bashoboye gusohoka aho bari bahungiye mu bitaro byacu ngo ibisasu bitabagwaho nk'umuryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura mu nshingano zacu dufitemo kuganira n'impande zose ibyo rero nabyo bitwemerera kujya hirya no hino mu buryo tubasha gukora akazi kacu dufasha abakeneye ubufasha
byifashe bite kuri miliyoni z'impunzi zari zarahungiye mu mujyi mu gihe imirwano yari ikaze mu mujyi no mu nkengero zawo kuva mu minsi ibiri ishize
birumvikana kimwe nawe twumvise ko impunzi zose n'abavanywe mu byabo bari mu nkambi bahise batangira kuzivamo uko imirwano yagendaga isatira aho bakambitse nk'uko nabivuze mbere amatsinda yacu ari ahanini mu bitaro cyangwa se mu biro nayo ibi yarabyiboneye
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tukiri igoma umutwe wa ma makumyabiri na gatatu umaze kwizera ko ugenzura neza goma yose ejo watumiye abanyamakuru b'abanyamahanga baturuka mu rwanda bajya guha amaso ibyo ubuyobozi bwawo buberetse ni urugendo rwateguwe n'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u rwanda umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yari ari muri aba banyamakuru twavuganye mu gicuku cy'igoma ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa ari mu mujyi wa goma umujyi ugenzurwa na ma makumyabiri na gatatu niko se eric wiriwe neza wiriwe neza nawe thomas kamirindi niko aho ngaho igoma kugeza ejo bundi ndetse n'ejo hari hakiri ibibazo by'uwaba awugenzura mwinjiriye hehe mwari mutumiwe nande mwaturutse hehe aho twinjiriye thomas kamirindi ni ku mupaka munini wa la coronishe umupaka ugabanya u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo uburyo twinjiye rero urabona ko nuri no ku ruhande rw'u rwanda urabona ko abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu ari bo ku bice twabashije kugeraho bafite uyu uyu mujyi wa guma mu maboko yabo abadutumiye rero ni abarwanyi ba makumyabiri na gatatu nkakubwira ko ubu hari abanyamakuru bo mu rwanda abanyamakuru mpuzamahanga mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'abakorera ku muyoboro wa youtube ariko rero nubwo ari ma makumyabiri na gatatu yabatumiye urwo rugendo rwose ma makumyabiri na gatatu yarutunganije ifatanyije na guverinoma y'u rwanda biragoye guhita ubyemeza bya nyabyo gusa abashinzwe itumanaho bo icyo badufashije baduherekeje baduha abo barwanyi ba mama makumyabiri na gatatu ariko bo ntibakomeje kumenya rero ngo wenda byanyuze mu gihe nzira wenda ukaba wakwemeza ngo bafatanyije na leta y'u rwanda byo byo biragoye guhita ubyemeza gutyo ariko rero kuva ku mupaka wa la corniche watubwira muri make uko ubuzima wabonye bwifashe yego ubu ngubu urigoma ariko munyaruka mugenda mwajya icya mbere mwajyanywe n'ayahe mamodokari mwagiye n'amaguru mwagiye n'amamodokari ariko rero noneho aho kuri la corniche mwahabonye iki mwasanze ubuzima bumeze gute icyo twahabonye ku mupaka wa la corniche ugitambuka n'amaguru urabona ko noneho abaturage b'abanyekongo bemerewe kwinjira uvuye no ku rwanda uyu munsi urujya n'uruza rwatangiye kuboneka ariko rwabonetse nanone nka cyane mu masaa saba yegera saa munani uko twagenze rero tukigera ku ruhande rwa kongo urabona ko hari imodoka zateguwe n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu imodoka zifite ibara rya gisirikare n'ibirahuri byijimye zinatwawe regahumaye n'abo barwanyi ba ma makumyabiri na gatatu ariko icyita rusange nakubwira kuri izo modoka nabonye zagiye zidutwara zidutwara mu byiciro ni imodoka zidafite ibirango cyangwa purake y'igihugu runaka ariko wareba aho zagere aho ibyo birango byagenewe kuba biri ibirango nta bihari none se ko hari imiryango mpuzamahanga ivuga ko hari imirambo yaba iri mu mihanda mu mujyi wa goma aho ngaho mwebwe hariyo mwabonye umuhanda muhanda twanyuzemo n'ubwo wenda umuntu yabaga ari mu modoka ariko imirambo ntitwari kubura kuyibona iyo ibihari nkakubwira ko rero aho twanyuze nta mirambo twabonye ariko igishoboka wenda kuko turi mu mujyi rwagati ahantu ubona ko hari nka hoteli ariko bakatubwira ko aho badushyize twaba twakiriye bwa mbere na mbere habaga abacanshuro bo muri romaniya ari nabo uyu munsi batashye nkakubwira rero ko keretse iyo mirambo ibaye iri kure ya hano badushyize naho ubundi kumenya ngo yaba ihari aho twanyuze ntayo nabonye thomas kabiri nta n'amaraso mwabonye mu mihanda cyangwa se ikintu cyaba kigaragaza yuko hari abantu bapfiriye mu mihanda bishwe ntayo twabonye kuvuga guhagarara nkavuga ngo naba nabibonye naba nkubeshye kandi n'igihe twamaze turi hano mu mujyi wa goma tugenda tunyuranamo abanyamakuru barenze muri bagera muri mirongo itanu na nta kuntu bari kubura kwa kundi abanyamakuru bagenda baganira mu dutsinda kuba yakubwira ngo hari umurambo yabonye cyangwa hari ayo maraso yabonye none se aho ngaho igoma muhageze hari ikintu cyagutunguye waba wabonye cyangwa waba wumvise aha ngaha igoma ikintu cyantunguye cyangwa se nkurikije uko abanyekongo baba bameze ubundi uwavuga ngo ni umujyi wa wundi abafaransa bavuga ngo ni ville morte wenda ugiye gusemura mu kinyarwanda ni wa mujyi ubona ko ubuzima bwahagaze ntabwo yababeshye n'ubu nk'abishingira ku kiro tomasi kamiri n'ubu tuvugana muri hoteli ndayemo bari gukoresha moteri kugira ngo babashe kuba babona amashanyarazi umujyi wose twavuga ko nta mashanyarazi arimo nta interineti irimo ni ukuvuga ngo nta n'amazi arimo nkurikije uko mugenzi wanjye yambwiye muri rusange nicyo nakubwira hanyuma abaturage nabo urabona ko ni bake ntabwo ngo barihishe hakavugwa ko ari abarwanyi bo muri frdc ndetse n'abo muri wazarendo ngo bashobora kuba bihishe aho twari turi twagiye kumva twumva amasaso nk'atatu aravuze amaze kuvuga abarwanyi bo mu mutwe w'abamama makumyabiri na gatatu biruka bajya muri ibyo bice ariko nanone ubu ngubu nkubwira gutyo tomasi aha mu mujyi wa goma inshuro zigera muri zirindwi nagiye mbara cyangwa mu munani nagiye numva ibibombe bivugira kure yabo nta rujya n'uruza rw'indege mwabonye cyangwa mwumvise urusaku rwazo za kajugujugu se mbese ubwo ubwo ntekereje nka monusco cyangwa se bariya basirikare ba sadec bafite indege bafite za kajugujugu ntazo mwigeze mwumva uretse no kuba twageze hano igoma no kuba tukiri hakurya mu rwanda ntabwo kuva batanga rya tangazo kuva ma makumyabiri na gatatu yatanga itangazo rivuga ko ihagaritse ingendo zo mu kirere ndibaza niba ntibeshye yararitanze ku cyumweru gishize nta ndege yari yongera kuguruka muri iki kirere cya goma eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma ijwi ry'amerika turacyari muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu baturage bo mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo baraye bakoze imyigaragambyo yo kwamagana intambara ya ma makumyabiri na gatatu basabye ndetse leta yabo kubaha imbunda kugira ngo nk'uko babyivugiye bajye kurwana n'u rwanda bashinja ko ari rwo nyirabayazana w'iyi ntambara umunyamakuru wacu vedaste ngabo uri uvira yakurikiranye iyi myigaragambyo
abaturage babarirwa mu majana biganjemo abasore bakoze imyigaragambyo bava akavivira berekeza kuri mbere ya uvira ni mu birometero birenga birindwi bamwe muri bo bari bafite ibyapa bisaba umukuru w'igihugu kubashyigikira akaba ari intwaro bagangana n'igihugu cy'u rwanda mu gihe abandi nabo bagendaga batukana bavuga ko u rwanda rungana n'umubu abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka ko kongo ikora ibiganiro n'inyeshyamba za ma mirongo na gatatu na afc hari n'abandi nabo bahaye imyigaragambyo indi ntera baririmba indirimbo zivuga yuko bifuza ko FARDC na wazalendo binjira mu Rwanda.
Bo nimeshiriki maandamano kwa sababu ya M23 inatusumbua, tuko na bezo ya silaha, twende tupige Rwanda, tuingilie hapa Kamembe, hapa hapa Bugarama.
Twakoze imyigaragambyo kubera ma mirongo ibiri na gatatu iduhangayikishije turasaba imbunda kugira ngo tugwane n'u Rwanda twinjira aha i Kamembe no mu Bugarama twebwe abazalendo kuva muri mirongo urwenda na gatandatu turi guhunga intambara twavutse duhunga dushaka duhunga tubyara duhunga intambara yo muri goma yishe ababyeyi n'abana twategereje ko kisegeti aduha ubufasha ariko ntabwo yaduhaye
tuhereze omusaada oguwangalwa twaloleye omunda neyo omunda twabona ndago omusaada andre byaduniya n'umwe mu bari bahagarariye imyigaragambyo yari yambaye ibendera rya kongo asoma ibaruwa bandikiye umukuru w'igihugu yashimangiye yuko bakangurira leta guha urubyiruko ibikoresho rukarwana ku busugire bw'igihugu cyabwo nous avons marché aujourd'hui pour exhorter votre magnanimité à soutenir les jeunes d'Uvira twakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba gushyigikira urubyiruko rwo muri Uvira Fizi na Mwenga akaruha ibikoresho mu rwego rwo guhangana na Paul Kagame ndetse n'abo bafatikanyije kuko tudateye u Rwanda tuzakomeza gukorwa n'isoni
gusa n'ubwo abo baturage basaba guhabwa imbunda hari n'abandi basanga iki cyifuzo cyo gusaba imbunda kw'aba basivile atari cyiza kuko zimwe muri zo zishobora gukoreshwa mu bujura ndetse no mu bwicanyi imyigaragambyo yakozwe ariko ibyayivugiwemo bimwe ni bibi ndetse bifite n'ingaruka nka bya duniya gusaba ngo nahabwe imbunda bifite ingaruka ku baturage ubundi icyateye umutekano muke iniwacu ni izi mbunda zatanzwe zagiye zihabwa abasivili ubundi umuntu utarize amategeko y'imbunda yamara akayihabwa nizo zija kunyaga abantu nizo zica abantu niyo mpamvu wumva hato na hato iniwacu ngo bishe umuntu bamurashe banyaza abantu babanyagishije imbunda n'iza mbunda zahawe abantu batabyigiye icya kabiri abisabiye ahantu intambara itari levis rukema umudepite w'igihugu muri teritwari ya uvira uri mu kiruhuko muri uyu mujyi asaba abaturage batuye muri iyi ntara gushyira hamwe muri ibi bihe ma mirongo ibiri na gatatu yafashe umujyi wa goma kandi no mu ntara ya kivu y'epfo hoba kwegerana kw'abaturage hoba guhagarara neza kw'ingabo z'igihugu hoba gusangira ijambo gusanga uko basangiye imibabaro bagasangira no kwifatikanya kugira ngo basenyere ku mugozi umwe batarema icyuho kugira ngo hagire umwanzi wabyinjiriramo bareke amacakubiri ariko bifatikanyirize hamwe kugira ngo imbaraga zabo zizofatikanyirize hamwe kwirinda no gukinga imiryango yose umwanzi ashobora kwinjiriramo umuyobozi mukuru w'ibiro bya meriya w'uvira jean d'arc cakupewa yijeje abigaragambya ko umukuru w'igihugu azakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa kongo iyi myigaragambyo ije ikurikira yabaye ejo ikinshasa yibasiye zimwe muri za ambasade zirimo iy'u rwanda ubufaransa amerika na kenya ni nyuma kandi n'indi yabaye ku wa mbere mu mujyi wa bukavu yo kwamagana intambara iri kubera mu mujyi wa goma usibye imyigaragambyo yabaye no mu bindi bice by'igihugu hateganyijwe n'indi yo gushyigikira fardesi nk'uko bigenda bigaragara mu matangazo gusa iyari iteganyijwe mu ntara ya hukatanga yaje kuburizwamo n'abayobozi b'iyo ntara vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence groya
muri leta zunze ubumwe za amerika kuva perezida donald trump akimara kurahira kwirukana ikivunge abanyamahanga batagira ibyangombwa byahise bitangira abirukanwa badahawe amahirwe yo kujya imbere y'umucamanza umuyobozi mukuru wa polisi ishinzwe imipaka n'abinjira ayise mu magambo ahinnye tom homan avuga ko abambere barimo birukanwa ari abafite amateka y'ibibazo n'amategeko ahana ibyaha kandi badafite nyine n'ibyangombwa byemewe n'amategeko byo kuba mu gihugu abandi bose babere batari abanyabyaha badafite ibyangombwa nabo nyine n'abariko baratahiwe Right now, it's concentrating public safety threats.
kuri ubu tugamije kurwanya icyo ari cyo cyose cyahungabanya umudendezo wa rubanda n'umutekano w'igihugu birareba abantu bake ariko tugomba gukora ku ikubitiro nk'uko perezida trump yabisezeranyije abaturage ariko uko iminsi yigirayo umubare w'abo dufata uzagenda wiyongera mu gihugu hose abapolisi ba ICE bafite ububasha bwo kwirebera no kwimenyera ubwabo uwo ari we wese waba ari icyago ku mudendezo wa rubanda n'umutekano w'igihugu no kwifatira icyemezo cyo kumuta muri yombi Then there should be an option for them to make the arrest.
aba bapolisi b'ikigo ayisa bahawe uruhushya rwo gufatira abo bakeka noneho n'ahantu ubusanzwe hubahwa ha kirazira kuvogerwa nk'insengero na kiliziya amashuri n'ibitaro guverinoma ivuga ko ita muri yombi abantu bari hagati y'igihumbi n'igihumbi na magana abiri buri munsi mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ku butegetsi bwa perezida joe biden leta yafataga buri munsi abanyamahanga badafite ibyangombwa barenga magana atatu ho gato igisirikare nacyo cyagiye gukubita polisi ingabo mu bitugu nacyo cyayitije indege zo gutwara abirukanwa abandi basirikare barenga igihumbi na magana atandatu bagiye kuyifasha kubungabunga umutekano ku mipaka ya leta zunze ubumwe za amerika na mexique igihugu cy'abaturanyi mu majyepfo barasangayo abandi ibihumbi bibiri na magana atanu bahamaze igihe kandi bashobora kuzagenda biyongera hari n'ibigo bya gisirikare bishobora gukoreshwa nka kasho z'abategereje kwirukanwa icya mbere ni bakire cy'ingabo zirwanira hejuru y'ikirere bita space force kiri muri leta ya colorado mu burengerazuba bw'igihugu perezida trump yiyamamaje avuga ko mexique yabaye umuhora n'icyambu by'inzige z'abimukira si yo magambo uwo yasimbuye ku butegetsi perezida joe biden yakoreshaga ariko nawe ikibazo cyari kimuremereye uretse kohereza abasirikare ibihumbi bibiri na magana atanu ku mipaka yatangaje mu kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ko mu myaka ibiri yari igiye gukurikiraho leta zunze ubumwe yateganyaga gusubiza iwabo buri kwezi abimukira byibura ibihumbi mirongo itatu binjiye magendu banyuze ku mipaka ya mexique bakomoka cyane cyane mu bihugu bitanu byo ku mugabane wa amerika y'epfo aribyo mexique cuba nicaragua hayiti na venezuela mu yandi magambo ikibazo cy'abimukira batagira ibyangombwa gihoraho muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko michael o'hanlon yabibwiye ijwi rya amerika ku ikoranabuhanga rya zoom michael o'hanlon ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi kuri politiki mpuzamahanga mu kigo cyitwa brookings institution cy'i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika Trump is not inventing this issue out of thin.
trump ntahimbye iki kibazo yaragisanze ahubwo afite ubushake bwo gukora ibirenze ku bisanzwe mu rwego rwo kubungabunga imipaka ku buryo bukaze kurusha abamubanjirije ku butegetsi by'umwihariko abaperezida bakomoka mu ishyaka ry'abademokarate
indege za gisirikare za leta zunze ubumwe za amerika za mbere na mbere ebyiri zagurukanye abimukira birukanwe zibajyana mu gihugu cya guatemala muri amerika y'epfo nyuma yaho zakomeje kujyana n'abandi bantu benshi no mu bindi bihugu bitandukanye nka brezil colombia mexique n'ahandi muri rusange mu cyumweru cya mbere cyakurikiye iyimikwa rya perezida trump guverinoma ivuga ko yirukanye abanyamahanga b'abimukira badafite ibyangombwa ibihumbi birindwi na magana atatu bakomoka mu bihugu bitandukanye kwirukana aba bantu ariko birahenda cyane umuryango utegamiye kuri leta witwa american immigration council urengera inyungu z'abimukira uvuga ko kwirukana ikivunge abantu miliyoni imwe byatwara amadolari miliyoni mirongo inani n'umunani mu mwaka umwe si yo ariko yonyine igihugu cyahomba uyu muryango utanga urugero ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri wonyine abimukira badafite ibyangombwa batanze muri leta imisoro y'amadolari arenga miliyari mirongo irindwi n'esheshatu kubirukana rero byahombye isanduku ya leta aya madolari mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika none rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama